Greetings again oh, from the palace of Ife. I don't carry another juice come outside from inside that place come give now. Oh, the story what we dey hear they say Queen Naomi, our beautiful Queen Naomi don't prepare her first meal for inside palace. Say she finally decided to cook in the palace so oh. She don't make her first meal since she come back. Say the whole family they happy oh, say everybody just they happy because Now, waiting, they don't. They wait for since so welcome back to my youtube channel my wonderful people hope you're doing very well if not, the first time wey they join us for this space we'll say welcome oh and if you follow for our old subscribers we'll say thank you to our new subscribers who they beg una make una try subscribe make una also try like our video okay oh, the story will we just dey hear i say queen naomi not finally cook her first meal since she come back for the palace say before now when she never come back When the other oloris dem cook na so kabiyesi father and other relatives go dey talk say ah dey dey miss queen naomi cooking o say when she dey around say this food this particular food e get this particular thing wey she dey cook wey dey like you know those kind of things na na so dey go dey tell dem o say e get kind food wey queen naomi dey cook like this. you sef go happy if you chop am finish omo. They say today o oh, queen naomi don finally cook say queen naomi one thing about her na say when she dey kitchen when she wan cook for Kabi, kabiyesi say only her na dey dey inside kitchen na she alone na dey prepare everything from beginning to end from washing her things wey she wan use cook to any little thing wey she go use do her food na she go na dey prepare all of them she no dey send anybody help her do anything oh. but the other oloris When they want cook their own na just come cook the food when everything they don prepare am they go call servants wey dey help them prepare every other thing but queen naomi no dey like that and na food dey sweet die They say today o oh, queen naomi don finally cook o as she cook say na so the whole family just dey happy kabiyesi relatives o oh, kabiyesi father o They dey say kabiyesi father go chop small He go dance e go stand down say ah see the food wey e don miss since say na so happiness dey do am e just dey tell dem say see food na e just dey make everybody dey happy dey laugh oh. dey say the food just dey sweet dey just happy na now i dey feel say ah our queen don finally come back oh. dey say queen naomi bin already plan am say na her first meal she dey cook today she come ask kabiyesi say make e invite family make e invite all his siblings make the sisters all of dem gather come make dem come chop know say she wan well tell dem say ah i don come o make una eat o make i say ah una well done o as woman wey get sense na so dey say all of dem bin dey like dis dey all of dem just dey tok jokes dey put story na you know as family dey do na dey even come dey even yap kabir see about how e take dey when queen naomi never come back how e take dey do. uh, eh, im face how e dey feel how e no dey happy That time everything just dey pepper but yam dey con use all those ones dey make joke dey con dey play with everybody everybody was just happy o oh, na so all of dem chop o kabiyesi con dey happy say ah finally im don chop better food dey con dey make joke o oh, im sisters con dey ask am say even the time wey we con cook for you so that one no be food go na kabiyesi dey tell dem say nobody wey woman born wey fit cook wetin naomi go cook for am nobody wey im food dey sweet am like queen naomi food say dis particular woman her food na special food for im heart say dis woman na everything omo di way wey kabiyesi use dey brag about dis im wife eh, no be small thing oo oh, no be small thing. dey come dey tell kabiyesi say make dem choose date already o oh, say make dis their reunion happen quick quick say dey don tire to wait o oh, make dem choose date because they no wan eat this one finish they no go eat another one say they no wan even hear say uh, queen naomi dey come back again now they come hear say queen naomi don comot for palace e no dey inside palace again say they no even wan hear that kind story say make kbac do quick announce the time for them oo oh. make all of them for happy because this one dey sweet them they no even wan lose am again o say they no wan lose am now wey everything dey still hot make kabiyesi do something quick quick omo this family just love this woman eh hmm? if person gets good character like this, eh people go love and go because tell me why the whole family they love one woman for all the plenty plenty women wey full there they still choose one woman see how they praise and they treat and like say na their own sister na their own daughter na their everything everybody just they carry her for head they no even wan make their brother lose am they no even wan make their son lose am like you you sef go know say dis person dey give their son join na na so person dey be dey say even when all dis olori dem be marry dem new say kabiyesi dey tell dem say queen naomi sabi cook ooo oh. when dey give am food e go tell dem say if you chop naomi food say she sabi cook make dem no go dey cook wetin im no know He tell dem say you know say person no go fit dey chop good food all of a sudden e come dey give am wetin e no know so he first quick tell dem o oh, say ah if you chop queen naomi food say you go lick your hand o oh. all that time those people dey jealous they go just dey jealous because they no like as ah everything they dey call queen naomi they no even know say this woman get very big part for this man life omo as we take hear am o dey say she cook her first meal use am gather family at least make the family reunite. gist too make dem tell story make dem carry their self together make all of dem dey at least family go gather na put story small make everybody just relax for one day be like one big family again na wetin good woman fit do na only good woman fit run dat kain thing woman na e dey bring man and family together na woman fit do dat kain thing and na good man fit run am so in everything you go still say say this woman na better woman and they no dey use better woman play because this this is this is not something anybody can do which of the oloris don gather them come make they come chop sit down make they all of dem put story make all of them come sit down for one place dey talk dey gist in fact they no even dey uh, relaxed like that na nobody dey dey relaxed around each other all of them with their competition and everything ah ah na like this now everybody just relax nothing they no dey fear anything they go sit down relax chop because who they know say they give them food na person wey they know say no fit carry evil thing for mind no go dey expect say ah this one fit happen o oh. who know wetin whether they don pull off portion for the food sef whether they don do this one you go just dey think think plenty no be for this kind case this one na better thing na happen like this omo. Um, uh, na so we hear o na so we hear the story o oh. you know say we no dey live for inside palace we dey hear the story dem na alleged information na we dey call am because we sef no too sure we just hear am now we say make we sef tell una make una know wetin we hear for inside the palace area so like we say dem talk say queen naomi don finally relax she don balance now she don cook her first meal give her in-law dem give her husband make he chop get body make everybody enjoy she don arrive and we dey pray say this one wey she don come like this. nothing go push her out again make she for protect her home make she for dey house na be wetin all of us dey pray make nothing scatter their reunion make this reunion happen quick quick make all of us for happy abeg una no forget to hit the like button make you subscribe to the channel too